Hili ni Zuja Amerika. ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 200 mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo ni muri iyo ntumbero umurundi yitwa shakir mugisha umuhinga mu gucapa yashinze ishyirahamwe ry'abacafi ryitwa shaki art ryishinze gufasha abakiri bato mu bijyanye n'umwuga wo gucapa amaze kubironkera udushimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu ari bujumbura mu burundi tutarambiranye rero kuri mikoro turi kumwe n'umutumire shakir mugisha waramutse waramutse ko ariko baratwumviriza wo kwidondora kuri bo kurushiriza ukababwira icyo uri uwo uri we yego murakoze cyane je nitwa shakir mugisha nkaba nsanzwe nkora umwuga wo gushushanya ari wo bitwa ari ugucapa nkaba nshushanya ibintu bitandukanye abashushanya na peinture na dessin digital ari ubwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini yego niko novuga icyo cyiyumviro cyakujemo gute
icyiyumviro canjemwo mu isanzure nahora ncapa ndi jenyene muhira niyugaranye mu cumba ugasanga ndakora uducapo tumwe tumwe two ku ishuri tw'abanyeshuri hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona umenga nogira club ku ishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kubera bahora bazana ndabacapira hama niho natanguje rero iyo club yo ku ishuri niga kuri lycée municipale ya rohero hama nca dutanguriza club ya art yitwa shakarte nyene hama tuza turacanza ndapartaja ni ukuvuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajene nka jewe yego buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero shakart haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri iryo shyirahamwe mwarishinze ryari twarishinze itariki icenda z'ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hanyuma uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere ku biberekeye mubona bibashimisha murashobora kwibeshaho mukoresheje ibivuye mu byo mushushanya yego novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari ari poromotinga mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro niho twagiye turashira ku ku marezo sosiyo tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafise ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru ama aniverisere ama mariage akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hariho abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashirahamwe amwe amwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo ugasanga baraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byabo baba bafise murafise abantu muhiganwa hariho ayandi mashyirahamwe n'abandi bafise ubwo buhinga yego novuga ko ko ahari hari amashyirahamwe amwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'ayandi usanga yari yaraje imbere y'iwacu aho urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari ngaha mwitandukanya gute ku ishyirahamwe riberekeye n'ayo yandi mashyirahamwe
twebwe ishyirahamwe ry'iwacu ikintu navuga ni uko rikora uh, ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital bayita mu cyongereza yita bayita mu gifaransa bayita art digital niko ntibivuga hama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibinya kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nk'ibi bipankasite byo mu mabarabara yego nicyo nuvuga yuko twe dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane rwose hamwe n'amakereyo yego tuza ku mirongo ya telefone dufite diyodone uratwumva yego ndabumva ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro
nari mfite ikibazo kuko je iyo entreprise yiwe yanyoheye kabisa cyane nasanga mubazi ikintu yoba ariko arategurira abantu b'abajene shomere kubera tubona yuko mu burundi aribo benshi cyane ibintu nk'ibyo byose bimenyereye hanze y'igihugu nashaka kumubaza ati ni ikihe kintu yoba ariko arategurira abajene shomere bo mu burundi kugira natwe tugende twumva umugambi cyane kuko jewe umugambi yiwe wanyoheye cyane gerageje kubishura muri uno mwanya turiko turaraba nyene tugira ico bitwa amapepiniere hagati mu gihugu mu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bariyo bashobore kuza bariyandikisha muri ayo mapepiniere bakaronka amaforomasiyo amwe amwe mugabo urumva ico gikorwa gisaba uburyo umuntu rero akaba ariko araraba ukuntu yorondera uburyo buhagije kugira ashoboye gukora ico gikorwa ashoboye gushira ayo mapepiniere ruguru kuko urumva gushika ubu nyabo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri mirongo itandatu urumva abo bose barashobora kuza muri ayo mapepiniere kugira ngo bashobore gufasha abo bo hiyo ndibaza ko insiguro aguhaye igushimishije diodone dufise emmanuel kandi ku murongo wa telefone emmanuel ikibazo icyumviro ne ni ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaba kaboneka mu rubyiruko ko usanga nkatwi no mu rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo jeno uvuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashika kuri mirongo itandatu mva bose ni abajene ni ugwaruka nyene ni abantu bafise si imyaka mirongo ibiri n'itanu novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe bamwe n'ibyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga aribwo buzima babayemo batari ku ishuri aribyo bakora iminsi yose ubuzima bwa minsi yose ikindi kibazo ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza waza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu burundi ukagera no mu bindi bihugu yego urumva ibyo byose ntibijyana ko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira amapepiniyere hose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukageza turaduga no hiyo no muri east africa hose rwose igikorwa watangije imana izakigufashe mwo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze murakoze cyane hanyuma ku byerekeye uwo mwuga wawe mwavuga ko mufasha abakiri bato mu byerekeye ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise navuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera icyo biswe amafinansima ayo mafinansima rero akaza ari mu bisanzwe ni nka poroje duperezanta hama tugaperezanta poroje ironka amafinansima ayo mafinansima ibyo bikorwa bikaca bikora abo bajene kugira ngo bashobore guhembwa atravers ayo maproje urumva buri mujene wese aca ahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa byiwe ku ruhande iyo mukoze ibyo bishusho ibyo bicapo murabona abantu babyirukira babyijukira kubigura yego navuga yuko ubuunye ubuunye biratanguye gutera imbere mu burundi kuko mu myaka itatu iheze tugitangura mu ntango byari ibintu bigoye cyane rwose wasanga uri kurabura ahantu udodora cyangwa ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ako kazi ari akazi k'abantu bato bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo navuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushobora gukora byagiye biratuma tugenda turoronka abantu wavuze ko wize kuri lise municipal do rohero i bujumbura wize ibyo byo gucapa cyangwa wiga ibindi ibyo gucapa bikazamwo mu nyuma oya urumva nize siyanse hama mu nyuma ngeze muri iniverisite niga konsitirigisiyo ego ku byerekeye ibyo no kwita durado poropiyete interegituweri gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kenshi abantu barafatira ku bandi bagafata ibyakozwe n'abandi bakabyiyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu burundi bibakingira nuvuga yuko n'ino biriho ino biriho naho bitaramenyekanwa cyane urumva urashobora kugenda ukabyandikisha umaze kubyandikisha ibintu by'iwawe bikabandanya biri poroteje hanyuma muraja mu nko mu makoraniro yo mu karere cyangwa mpuzamakungu ku byerekeye uwo mwuga wo gucapa ego ego hari aho mumaze kuja mwotubwira ego ndamaze kuja i nairobi mu higanwa ryabaye ryitwa african design art awards niho novuga yuko ariho natwaye iyikomeye hama hari iyindi nari ndimwo ino i bujumbura yari isanzwe iri organize na na free press unlimited ari ong ikongera ikaba na na radiyo y'aba y'aba oranje hama mu nyuma hari iyindi narimo yo mu rwanda yitwa furizone yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufite prosperi prosperi batwumva ubu ufite ikibazo icyumviro nataka kumubaza imirimo yiwe asanzwe ayirangurira hehe uwo muhinga
nsanzwe ndayirangurira i bujumbura muri karitsiye yitwa kibenga hanyuma nibyo wize cyane n'impano wavukanye oya navuga yuko ari impano navukanye ko jya nizi ibyo kubaka ibyo gucapa amapula y'amazu
none nta hantu wowe warategekanijweho kwigisha abandi batoba babishoboye yego hariho hariho aho nyine ndababwiye mu kibenga naho nyine bisabwa iki noneho kugira ngo umuntu ashobore kuhashyira bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha uriyandikisha uzana foto pasiporo hama ibisigaye ugezeho baca babikubwira ibiba bikenewe bindi byose hama bakaca baguha n'ikarata igufasha kubwira ibyo urashobora kwinjira
mwakoze nibaza ko prospera anyuzwe dufite kandi ku murongo wa telefone samusoni ikibazo icyumviro icyumviro nagira mbaze uwo mutumire yuko uko umuntu kwiga kugira gucapa yuko bikunda yuko yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa kwiyandikisha yego birakunda uri umuntu ari kure nawe nibagiye ufise ukoresha icyo bitwa facebook urashobora kujya kuri facebook ukandika shakari hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa ni ngaho mu kibenga nyine ni ngaho mu kibenga yego ni mu kibenga ndi nanjye ndi hano hafi yaho nyine haruguru yaho gatoya
murakoze yari simpson harama yandi mashyirahamwe hoba hariho ishyirahamwe rihuza abo bose bafise iyo mpano yo gucapa no gushushanya muba muhura mugasangira ibyiyumviro mukaraba ingene mwakwiteza imbere muri rusange uwo mwuga mukawuteza imbere mu byo bagirira akamaro oya nta rihari mugabo twebwe nyine nk'abaserukira abandi muri ayo mashyirahamwe duhora tuvugana tugahura hama tugashobora kwerekana ibyo dufise buri wese akerekana nyine ibyo afise n'ibyo ariko arakorera ko wavuze ko wize ibyerekeye kubaka ubifatanya byose uwo mwuga wo gucapa n'akandi kazi ku ruhande yego byose hanyuma wavuze ko mu bindi mukora murakora ibyo no kwita bande desine cartoons mu cyongereza ku bana ni kuki mwafashe iyo nzira n'ikihe mwashaka gushikako
icyo navuga twashaka gushika ko je kugira nkunde gucapa nakuze ndi umuntu akunda kuraba ibitabo by'abafaransa aribyo harimo tintin rikirike mugabo urumva edikasiyo nari ifise imbere nari ifise navuga yuko yari y'abafaransa hama mu nyuma uko nagenda nakura niko nagenda ndaba ndashaka kumenya ukuntu bikorwa bikorwa gute babikora gute buhoro buhoro rero niho nagenda ndegera bamwe bamwe mu basanzwe bacapa bagenda baransigurira hari na formation na ronse y'abazungu b'abafaransa bashoboye kungirisha ndaronkamo ubumenyi hama buhoro buhoro niyumvira ko umuntu yogira proje yerekeye no gukora ibitabo by'amabande sine ariko bivuga uburundi bivuga akaranga kacu bivuga n'igihugu cy'iwacu cyerekana byerekana ishusho ry'igihugu cy'iwacu kugira umwana wese avutse cyangwa ariko arakura agenda arasoma ibyo bitabo amenya uburundi amenya muri amprofondeho icyo nuvuga ibigize uburundi intara kuko hariyo bamwe bamusanga ashikana imyaka mirongo itatu atantara n'imwe arajamo y'uburundi urumva biciye muri ibyo bitabo turabikora n'ubu duheruka gusohora igitabo cyitwa dodi akaba ari igitabo kivuga ku bijyanye na twa dola amafaranga ku byerekeye kwimenyekanisha muri uwo mwuga wanyu muraja mu mahayanishwa haba hagati mu gihugu cyangwa hanze ego ego doradu duhora tujayo tukerekana ibikorwa by'iwacu nka hafi mu bihugu byo hafi nka uganda nk'u rwanda nibyo bihugu navuga yuko duhora tujamo tugiye kwerekana ibikorwa by'iwacu ndetse tukanahura n'abandi bari muri ibyo bihugu basanzwe bakora nk'ibyo dukora hari icyumviro kirakuzamwo ko ufite iyo mpano wahawe n'imana yo gushobora ufite ubwo buhinga bwo gucapa yo kongereza ubumenyi bwawe nko kwiga amashuri kurushiriza muri uwo mwuga hari uwo mugambi ufize oya navuga ko uyu mugambi atawufise kuko ikintu nagenda abona nagenda ahura na bamwe bamwe muri abo bamaze kugira ayo mashuri nasanga ahanini atabyo bandushije kubera amaforomasiyo amwe amwe nagenda aronka y'abo bazungu basanzwe babikora banabinonosoye rero niko navuga tugaruke ku mirongo ya telefone dufise remo yumvira ikibazo
ndagira nsozo mutumirwa mahoro dukora bimwe ndutwo dukora bimwe nanjye ndi umu ati nagira nkubaze imbogamizi imbogamizi duhura nazo challenge challenge duhura nazo kwigisha umuntu udafite nosiyo udafite mizire mizire mu bintu umuntu aza gukora muri tekiniko dukora ubihuza gute kugira ngo bahugure ya mizire amenye kuko turaza kujyana kuri konsitiragishoni kuri konsitiragisiyo turaza kubihuza furu dayimisheni niba agiye gushushanya inka kuri sikeya kuri esheri araza kubihuza gute kugira ngo umuhe inforomasiyo zihagije ibyo bintu bihura muri muri tekinike yacu biba ikibazo ese turaza gukora iki kugira ngo baba wa muntu agire agire ubumenyi buhagije kuri esheri agiye gukora kugira ngo ni yapurike niba ari urugero nyine nza gutanga ku nka niba ajya gushushanya inka ayihe mezire zuzuye zuzuye za nyazo ndagira ngo nkubaze abantu ufata bafite ubuhe bumenyi
urumva abo dusanzwe twakira ni abantu baba basanzwe babizi ariko atari cyane ari gahoro hama tukamwigisha icyo bitwa anatomi anatomi kenshi imufasha kumenya amamezire no gukora amamezire neza akoresheje anatomi nibaza yuko ubizi nawe kuri umu artiste urumva benshi abanza kwiga anatomi amaze kwiga anatomi aca yiga kugira sketch amaze kugira sketch haba hasigaye rero ko agenda yiga kugira contrast nyine ibintu amaombre n'amariniere hama ahasigaye haba hasigaye ko yiga kugira paint gucanga amarangi ni byiza ni byiza muvandimwe ariko ujye ugerageza ugerageze ubereke anatomi nyine nayo ni nziza kugira ngo ayimenye ariko ayihuze na hano hanze n'amabara n'ayo mabara nayo kugira ngo aze kuyahuza kuko biba biba ikibazo hari umuntu ubumenye sikirizi wamara kumuha sikirizi yagera hanze akabyica ntamenye gukoresha sikeya esheri ntamenye gukoresha esheri njya nkoresha icyongereza ntamenye gukoresha esheri ya nyayo iri hanze bihure na shepu yawe na imaje ufite biba ikibazo kigerageza cyane kugira ngo natwe dutere imbere tubike agafaranga yego nibyo
urakoze cyane turagushimiye remo yego yego murakoze namwe abdi nawe nyine araduteye akamo abdi uratwumva
ndabumva neza cyane uhamagaye urihe abdi hano ndabumva ndi bujumbura yego ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza oya gusa byose urusizi ni icyumviro ni icyumviro kuko ha- hari dufata n'ibintu by'imyuga hari n'ibintu by'imyuga mukunda gusanga bijyana na na nivo detide kanaka yego Hano. kuko par exemple dufate dufate nk'aba artiste peintre dufate nko ngaho i bujumbura nk'uko tumaze kubibona ukunda gusanga umuntu yandika neza cyangwa acapa neza mugabo ugasanga hageze ko yandika amajambo ugasanga abyanditse mu kirundi kandi byari ibintu agomba kwandika mu gifaransa yego Eh, nibaza ko nk'icyo nacyo nyene bocitaho bocitaho kugira bace bate dufate umuntu ntibatesha agaciro akazi kabo nibyo nibyo
ibyo ni ibintu dufata nk'umuntu usanga azi gucapa neza nibaza ko baca bagira aprofondisima rero y'ibyo y'ibindi vyigwa abo ba- ba- bagira kugira byose bice bimera neza nicyo cyumviro mfite murakoze yego murakoze cyane Eh, turam- turamushimiye abdi Ah.
ibintu byo gucapa ahangaha mu bihugu biteye imbere ah, i- i- i- ibyo bishushanyo bi- birimo amahera menshi menshi menshi cyane hari n'ibi- bigurwa na- n'ibihumbi amajana n'amajana by'amadolari n'imiliyoni ariko mu- muri afurika nangaha mu burundi ubona bimeze gute ubona ari ikintu umuntu ashobora ku- kwibeshaho ubona abantu bashobora ku- kugura nk'ibicapo byanyu baka- bakigura ama- amafaranga aboneka uburyo buriho Eh, ku bagura Eh, novuga yuko eh, kuri ayo makomande biragoye ariko kenshi iyo umuntu agize expo uka- ukagira expo nyine ugatumira abantu kenshi barabigura kandi barabigura amafaranga atari makeyi Eh, usanga babigura umuriyoni umuriyoni kuduga Bi- bitewe ni- ni- n'igicapo ufise ukuntu kimeze ego novuga yuko nino buhoro buhoro biriko biraza biriko biratera imbere kuko mbere nta nta nta gicapo cashobora kugurwa ayo mafaranga ino
ubuhinga bwa none burabafasha cyane muri ibi bihe ugereranyije n'abakera ba- babicapisha bakoresheje iminwe ni- n'amarangi ego ubwo bwo novuga yuko eh, buteye imbere kuko nk'ama- nk'amashirahamwe menshi cyane y'abantu bavuye hanze aje ino hariyo ibintu bitwa eh, sensibilisation kenshi usanga bakunda gukoresha ibitabo bya sensibilisation wumva bi- bi- bisaba yuko ubura umuntu abi- abimetriza amenyereye gukoresha ayo mamashini ibyo bya dessin digital kugira ngo ukore ibyo bicapo urumva ugasanga rero ibyo bicapo n'ibyo bitabo byo byo biba bi- biba bi- bagirira- bagirisha byinshi gusumba ayo mataburo tuba twakoze kuko byo byo birimo amafaranga menshi gusumba ibyo by'ayo mataburo tuba twacafye nk'abanyamahanga ingenzi aba bantu baba bagendeye nk'uburundi eh, murafise ahantu mu- mu- mugira mu- mwerekana muhayanisha ibyo muba mwakoze ibyo bicapo mubona babikunda gute barabagurira n'amafaranga aboneka yego eh hari hari hari novuga gu- novuga yuko hari ahantu hamwe hamwe nko mu maresitora mu mahoteli usanga nyine umuntu atwara amataburo yiwe akavuga ati reka mbe ndayashyira ngaha nka dekor cyangwa mbe ndayashyira ngaha nk'agasitandi umuntu aje avuye hanze w'umu- w'umuzungu canke w'umunyamahanga ashitse arabona uwabikoze ara- arabaza nyine kuri reception hama bakamuha amakordone bakamuha amakontakiti y'umuntu ashobora guhamagara kugira abironke tugaruke ku mirongo ya, ya telefone dufise davide ikibazo icyumviro ok mbere na mbere ndagira mushimire ko yitabiriye uwo mutumirwa noneho ikibazo na Mm, ikibazo nshaka kukubaza ngewe Yego.
Wa- mu by'ukuri uvuze yuko eh, iyo mpano cyangwa se uko gushushanya utigeze ubyiga mu ishuri yego nyamara eh, turafite ikibazo hano mu rwanda ndetse no hose ku isi ntabwo ari mu rwanda gusa cy'ibura ry'imirimo Mm.
aho usanga aba- urubyiruko cyangwa urwaruka rusuzugura imirimo Eh, yakumva Yego.
ngo umuntu arangiza kaminuza ni umuhinzi yakumva ngo umuntu yarangiza kaminuza arashushanya akamuseka cyane akavuga ngo eh umuntu yarangize kaminuza arashushanya abantu bagitekereza gutyo wababwira iki Eh, Ya- rero ni akabazo ka Eh.
kabiri ndakubaza Eh, Yego.
igishushanyo cya mbere wakoze
yego igishushanyo cya mbere wakoze cyakwinjirije angahe wakigurishije he
novuga yuko ne- ngerageje kwishura ico ca mbere wari uravuga umuntu a- a- arangiza kaminuza hama akaca a- akaca akora ibintu vyo gushushanya bakamu- bakamutwenga novuga Bakamutwika, yuko yego.
Eh, novuga yuko abantu abo bantu barihenda kuko urumva ibintu wize si byo nyine bishobora kukubeshaho urashobora kubeshwaho n'ibindi utigeze wiga rero byose mu gihe ubifise nk'impano nuvuga yuko ushobara kubifatanya ari bibiri kuko kenshi ushobora gusanga ibyo wonye utize ari byo bikorera guha amafaranga gusumba ibyo wize na kare ubuzi busigaye bugoye kuronka mu bihugu bitari bike wumva benshi rero caca tugerageza guhungira cyangwa gukora impano zacu dusanzwe dufise hama icyo cya kabiri nacyo umbagije igicapo cya mbere amafaranga na kironseko na kironseko amafaranga amajana abiri y'amarundi desansa yego
yego
nakubajije naho wakigurishije hari heza
hari ino nyine hari ino nyine nari nkiri muto haraciye imyaka irenga cumi ari abantu benshi bifuza ko wabigisha gushushanya ariko wavuze ko wigeze wagera mu rwanda ntabwo wadusobanuye nimba mu rwanda wari uje kuhafungura ishuri niba ari irushanwa witabiriye ese nk'urubyiruko rugize inyota yo kwiga wenda rukaba ruherereye nk'ahantu i kigali mu rwanda rwakubona gute ese hari gahunda waba ubafitiye muri make ndumva ikibazo cyanjye ari
yego mu rwanda mu rwanda nahora nza nje mu bintu nyine byo gushushanya byo gucapa ndafise n'abagenzi basanzwe bashushanya bari hiyo twarahura tukerekana ibicapo byacu n'aho tugeza buri wese aho ageza hama tukanaheza tukegipoza ibintu twaba twacatse
urakoze
urakoze cyane kandi komeza ushyiremo akabaraga kandi n'imana igufashe mu mirimo yawe
yego murakoze cyane nawe
Ni
hariho abakibona ko umwuga wo gucapa atari umwuga babona ko ari ikintu gifaditse babiga yaba bakabirabira hasi ni ikihe muri ko murakora kugira ngo mushobore gusigurira abantu nk'abo akamaro kabyo akamaro ko gucapa
ni ibyo nagiye ndavuga yuko nca dukoresha nca dutanga ubwo butumwa biciye mu bitabo twerekana abantu bamwe bamwe bageze kure bateye imbere kubera imyuga tukaca duheza tukavuga ama sitorizi yabo tubicishije mu bitabo by'amabandisina
hanyuma amanama abanko mu karere cyangwa amanama mpuzamakungu aba nk'iburaya mu bihugu byo hanze na muramaze kuyajamwo ni ikintu muri ko mutegekanya kugira ngo mugerageze gukarisha ubwenge bwanyu kurushiriza bibagirira akamaro kurushiriza
novuga ko ari biri mu bintu turi ko turategura turapurayinga muri bimwe bimwe kugira turindire turabe ko batotwishyura tugashobora guserukira igihugu uburyo mufise bungana gute ko birasaba uburyo nk'ibyo byo kuja hanze kuja muri ayo manama no guhanahana ibyiyumviro n'abandi hanze kugira muteze imbere kurushiriza umwuga wanyu uburyo buri
navuga yuko uburyo turabufise n'ahatari bwinshi turashobora no gusaba bamwe bamwe mu basanzwe badufasha abo dukunda kwegera iyo tugombe tugende muri ibyo bihugu nk'u rwanda nk'ubuganda kugira turabe yuko batudufasha no muri ibyo bihugu dushoboye kuhashika
hanyuma wavuze ko waronse udushimwe haba ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu dusigurira
yego akambere ni kajya nababwiye naronse aka african design art awards kabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ndongera ndonka akandi kabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ngaha nyine i bujumbura yari amahiganwa y'amashuri hama ndonka n'akandi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ako kari kitwa academy de talent ndetse n'ubundi bubiri na ronse muri demiri witi na demiri disi ko ngaha nyine buvumbura byarabahaye ingoga kurushiriza muri uwo mwuga
yego byarabahaye ingoga kuko nibyo byagiye biranyugururira imiryango imwe imwe navuga yuko nko mu cyongereza babyita netiwokingi nagendagira ama netiwokingi n'abantu bamwe bamwe batandukanye twagenda turahura bamfasha kugira ngo ashobore gushuka kuri ibyo bindi byose ndetse n'impanuro zimwe zimwe zabo twagenda turahura basanzwe bankuriye muri uyu mwuga ubifatanya gute none uwo mwuga wawe n'akandi kazi ukora ku ruhande umwanya uwugabanganya gute hagati y'uwo mwuga n'ibindi woba ukora mu buzima bwawe nk'ibyo bavuze ko wize ibyo kubaka
yego nuvuga yuko umwanya kenshi mba mfise umwanya wo mu gitondo umwanya wo mu gitondo mba ndiko ndakora ibyo nize umwanya wa premidi kenshi nko mu masaa munani kumanuka gushika saa kumi n'imwe kenshi usanga ndi kumwe na n'ubwo rwaruka turiko turayaga twerekana buri wese yerekana aho adashoboye kote yiwe ari feble tukamufasha tukamwereka hari abamaze imyaka itatu hari abamaze imyaka ibiri urumva bose ntibabanganya amanivo buhoro buhoro rero kugira ngo buri wese ashobore kuduga agere kuri nivo y'uwundi bisaba uwo mwanya wa wa premide bwiya dushoboye kuganira no kugira amaparatika mwamwe
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite okitabura ikibazo icyiyumviro ni icyiyumviro kandi mbashimira umutumire mwadutumiriye yego kandi nawe mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza njye singiye kuvuga umwuga akora by'umwihariko ngengeye kuvuga umwuga muri rusange hari mugenzi wacu ufuze ibyerekeranye n'abarangiza kaminuza bakavuga ngo ntibakora ibi ngewe hari ikintu wigeze kumubwira ngo mu bihugu byateye imbere ngo ibyo bintu birahenda niba hari ikintu njya nicuza ni ukuba narageze muri amerika ntafite umwuga ku buryo ubu kuri izi gahunda z'amatombora n'iki bita za diviroteri njya napurayingira abantu kugira ngo ndebe ko hari uwatsinda kugira ngo aze mucumbikire then anyigishe umwuga ni ukuri mugenzi wacu kuraje akomere kandi afashe n'abandi bagenzi bacu kandi hari na bagenzi bacu bari kurangiza yaba i burundi yaba mu rwanda bati ubushomeri iki umwuga niyo utakugaburira uyu munsi ariko ejo urakugaburira kuko ni n'ikintu ugendana ntugomba ibikoresho bihambaye ni ikintu kiba kikurimo niyo habaye biriya by'iwacu bijya biba by'isanganya n'intambara ugahunga urabihungana kuko ni ibintu biba biri mu mutwe wawe ni ukuri nta byinshi mvuga ndashimira mugenzi wacu kandi kuba yemeye no kuza kuri radiyo agaha ubuhamya urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko rumukurikiye murakoze murakoze turabashimiye octave aduhe ijambo rora ufite ikibazo waza umutumire icyiyumviro ushikiriza yewe ikibazo nashaka kumubaza Yego.
ese iyo iyo shyirahamwe ryo gu- ryo gu- ryo gucapa umuntu uwo ari we wese yarijamo cyangwa bisaba umuntu yize ku- umuntu- njye namaze ko umuntu yarijamo gusaka ikindi nacyo namuba- namu- namubwira kabisa interanyo namubwira ko aba- akomeze agire kuraje kabisa ashishikare kabisa mu kazi kose kabisa ahubwo akomeze atere intambwe abantu bose ba ba- ba- barwaruka kugira nabo ngo bakomeze kuj- kujya muri iyo shyirahamwe kabisa murakoze ni ibyo namubaza murakoze
murakoze yego yego mugire mugire umunsi mwiza erika i washington uh, dc
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire shakiri mugisha ayoboye ishyirahamwe eh, ry'abacafi eh, shaki art ryishinze gufasha abakiri bato ku bijyanye n'umwuga wo gucapa ribujumbura mu burundi mwavuze ko mugira ibyo bintu by'amabande desine sinigene byita mu kirundi ibyo bishushanyo mugira Ah, biravugwa ko ari ibintu bigoye gukora bif- bisaba akazi kenshi n'umwanya mwinshi Mu- mubigenza gute kugira ngo mu- mubishyire eh, mu bikorwa mukoresha ubuhinga bwa none n'ikihe kibafasha kugira ngo eh, uwo mwanya no- no- no- bisaba n'uburyo bwinshi mushobore kubitunganya
Eh, navuga yuko turaheza tukaraba uburyo tuba dufise ibikoresho byo byo turabifise urumva si ibikoresho uriza gusura kugura nka nka kereyo na papi n'igipapuro iyi mashini tuba tuyifise iyo taburete yo gucapira ko turayifise bisaba gusa umwanya n'ibyiyumviro hama buhoro buhoro umuntu aka- aga- aga- akandika kuko urumva n'ibintu bisaba kwandika bigasaba gukora ibintu bitwa dialogue arico eh, kiza ubwa mbere eh, ibyo abantu bariko baravugana eh, biriko bibera hehe ni mu wahe- ni mu wuhe mwanya ibyo bonye bimaze guhera hakacaho icyo bitwa storyboard storyboard umuntu aga- akagenda apangapanga amajambo aho aza kuja hakaca haba ama aco- ivyo bitwa mu gifaransa ngo ama ebosh aribwo gucapwa bwa mbere bu- buba busanzwe buri simple hama buhoro buhoro rero umuntu akadevelopa akagenda arasiga agaca ashirako rero y'amadiscussion ahanini ikigenda kugorana ni mu gihe hageze kubisohoza kubisohoza urumva ni uburyo kandi butari bukeyi ari uburyo bwinshi cyane rwose Eh, hageze rero kubisohoza kenshi niho biba bigoye ahanini ni ibyo nuko navuga ukoresha abantu bangana iki mu ishyirahamwe ryawe shaki art
Eh, ubu ubu nyine bavuga yuko abo dukorana officiel tugumana buri gihe ni cumi na babiri hama abandi nabo baronka ama- abandi nabo n'abantu baronka ayo maforomasiyo ba- baheza bagira amezi atandatu amezi atandatu aheze bakagenda umva bo bose novuga igitigiri kuko urumva haza hashobora kuza ba- batanu mu kwezi babiri biraterwa tugaruke ku mirongo ya telefone dufise patricien ndi mu rwanda nashakaga kumu- kumubaza ngo ese iryo capiro riri mu gihugu hose cyangwa rigiye riri mu maparite amwe n'amwe
Ah, murakoze cyane nk'uko nawe nabivuze ubunyerere bujumbura ntiturashobora kuronka icyo navuga uburyo kugira dushobore kugira ayandi mapepiniyeri mu ntara ikindi kibazo namubazaga ese bagereranyije nk'imibare bamaze kwigisha uwo muco cyangwa n'umubare bafite ungana gute
w'abantu tumaze kwigisha muri uno mwanya nk'uko nabivuze duharura abantu bashika kuri mirongo itandatu tumaze kwigisha murakoze patricia radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga aho turi ko tuvuga ku byerekeye ishyirahamwe ry'abacafiti ryitwa shaki ati rirongowe na shakir mugisha umuhinga mu gucapa ari bujumbura mu burundi ababagurira bagizwe na bande
abadukurira muri ibyo ababagurira abagura
abatugurira abatugurira baratandukanye hari igihe usanga ari ama ambasade hari igihe usanga ari ama ONG amahoteli amamezo do passage y'abantu bashikiramwo n'abantu nyine bafise amazu yabo nyine bisanzwe rimwe na rimwe bo si cyane rwose kuko bo babikoresha nka dekoro yo mu nzu iwabo n'abantu bagira amamariyaje n'amaniveriseri
marishe yanyu mugomba kuzoshimikira ko uretse hagati mu gihugu ni hehe kugira mushobore kwagura umwuga wanyu
navuga yuko turaviza yuko twokwiragiza ibikorwa by'iwacu hagati muri hano muri afurika nyine nk'uko nabivuze urumva dutanguriye east africa buhoro buhoro umuntu agenda araduga tugere mu bafaransa tugere no mu banyamerika
hanyuma imigambi mufise iyo mu gihe cya vuba n'imigambi iyo mu bihe biri imbere ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu shaki ata n'iyihe
bavuga yuko ni ugukwiragiza ni ugukwiragiza gusangira iyo mpano yacu n'abandi kugira nabivuze kugira amapepiniyeri hagati mu gihugu ni ukuvuga mu ntara zitandukanye ni ibyo niyo navuga yuko ari wo mugambi dufise muri uno mwanya tukokora hamwe n'umugambi wo gukora ayo mabandesine yandi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
muri uwo mugambi mwavuze wo kwigisha abakiri bato ku byerekeye uwo mwuga mubona babyijukira cyane mubona bibafasha mu buzima bwabo
yego navuga yuko birabafasha cyane nk'uko nagenda bibabwira barahembwa barahembwa biciwe n'ibyo bikorwa tuba turi ko turakora n'aya makomande yose n'aya maporojesi tuba turi ko turakora agenda arazana amahera buhoro buhoro ashobora kubagaburira tugaruke ku mirongo ya telefone francois francois urihe ndi nishiha mu cyanguza ikibazo cy'imviro
nagomba kubaza yego mubaze umutumire mwari mudamukirije bwa mbere yego baramukije nanje
agomba ndababaze nk'umuntu yoba ashoboye kugerageza ubwo buhinga bwo gucapa ariko akaba ata ntambwe abona atabayobwisha byogenda gute kugira ngo nawe ashobore gutera intambwe
navuga yuko biragoye kenshi utari kumwe n'abandi kuko urumva bisaba yuko wegera abandi ukaba uri kumwe n'abandi kugira umenye ibintu bimwe bimwe hari hari nk'ubuhinga buba bukenewe nk'uko naba ndiko ndabivuga ubikeneye kenshi urashobora kuja nk'abakoresha amatelefone aya maandroyide biravana hariyo abatayafise ashobora kuja kuri kuri youtube y'iwacu ariyo shakashwe ukabona bamwe bamwe ukuntu basigura ukuntu babikoze yego hanyuma nagomba ndabaze kandi ubwo buhinga nk'abantu hariho amashuri byaba bisaba kugira ngo umuntu afite nk'umuntu yoshobora kubyiga agashobora kubyiga numvise ikibazo cyanyu ati hariho amashuri umuntu yoshobora gukurikirana kugira ngo afite nk'uwoshobora kuyakurikirana iyo mwurumvika akaza kuyiga ego ego hari ishuri ry'igitega ryitwa etesa benshi benshi barabicamo abo nzi benshi bari muri ayo mashyirahamwe baragize ukuri murakoze cyane naho ku byerekeye guhiganwa navuze ko wabivuze ko ari ayandi mashyirahamwe n'abandi bafite ubwo buhinga bwo gucapa no kugira ibyo bindi byose mukora hari icyo mubarabira ko mukaraba ko hari icyo babarushije kugira ngo mugume muri imbere yabo hari icyo mukora ego ni kujya nyine nababwiye buri wese araraba mu ruhande rw'iwe kuko urumva naho twese tuba dufite amashyirahamwe ntituba ducapa ibintu bimwe tuba dufise n'ibyiyumviro bitandukanye natwe nk'uko nabibabwiye dukora mu bintu bya edukasiyo hamwe na sante tuca turaba none n'ibihe bicapo twokora bijyanye na edukasiyo na sante turi ducishije muri ibyo ubwo buhinga bwa digitali abandi badafise abandi ko bari kwakora amataburo twe nta kuntu twokongeramo tukagira digitale tugakorera ku bintu bimwe bimwe bisanzwe bihari nimba ari kuri sante hijiyene nimba ari kuri nimba ari muri edikasiyo ni ibiki bikenewe ni igiki twotererera natwe mu gihugu urumva ni ibyo naho ubonye duhiganirwa n'abandi uravuze ko mwashimikiye ku bijyanye n'indero n'amagara y'abantu kuko mwafashe ibyo bisata bibiri n'igihe bibaha kurushiriza urumva nko muri nk'ubu dufatiye nko muri nko ku magara hariho bamwe bamwe batamenya igitera diyabete hariho bamwe bamwe batamenya igitera kanseri cyangwa igitera malariya ibyo byose urumva umuntu agerageje kubicisha mu bicapo tukakonsulta kuko twe ntituraba egisiperi muri ibyo tukarondera nk'umuganga w'umudogiteri ari egisiperimente muri ibyo abizi cyane akatubwira bimeze gutya umuntu yandukirwa gutya tweca duheza tukabicapa kugira ngo uyu muntu adashoboye kugera kwa muganga cyangwa adafite uburyo ashobore kubibona biciriye muri ibyo muri ubwo bupapuro tugenda turatanga bucapse akabona umuntu agwara biciye gutya gutya ni gute abantu bandukira sida bumva ibyo byose bica muri ibyo bintu by'iwacu tuba twagize by'ibicapo ku bijyanye nabyo n'indero rumva hari indero ihagaze indero ihagaze ku bintu byinshi cyane rwose niko navuga kuko urumva umwana kuva akiri mutoyi akwiye kumenya ibintu bimwe bimwe atari nk'ibyo mu ishuri yize akamenya ko kizira gusoba ahabonye ko kizira guta ibicafu ahabonye hose ko byonona ikiyaga cyacu lake tanganyika urumva ibyo byose bihagaze muri edikasiyo y'umwana ukuntu yakuze aho rero tuca tugerageza kubicisha muri ibyo bitabo cyangwa muri utwo dupapuro ducapa kugira duhereze abantu patrice ari ku murongo wa telefone patrice uratwumva mbanje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye yego kandi na hano mu rwanda tuzi ko ari kazi ni kazi ariko none igihe mbogamizi nahuye nayo ko wumva ko ari abantu baba babiziho babishyizeho nosiyo noneho nk'ubwo bazakwemo iyo mbogamizi bagashaka nk'abafite ubushake bashaka no kubimenya ariko bakavuga ati wenda umuntu arasabwa amashuri nk'aya nimba ari segonderi cyangwa ari kaminuza ariko kuvuga ngo bafiteho nosiyo numva igihe ari imbogamizi cyane iyo mbogamizi nta kuntu uwo muntu yayikuraho yo kuvuga ngo ni uko umuntu afite nosiyo yego birahari hari bamwe bamwe twagiye turahura nabo ugasanga iyo nosiyo ntayafise mugabo buhoro buhoro uko twagenda tumwereka amatekinike nk'uriya yabivuze ubwa mbere yavuze ku kintu cyitwa esheri esheri n'ubuhinga kenshi benshi bakoresha ku bantu bamwe bamwe baba basanzwe batabimenyereye cyane rwose batabizi badafite nosiyo rero akoresheje icyo bitwa ubwo buhinga icyo bitwa esheri usanga agenda arabimenya none nk'iki bako mukunda guhura nka penidi ubwo bisaba yuko yaza nko mu ma wikendi we yego yaza mu ma wikendi nawe ni nta kibazo ubwo rero ndumva iyo mbogamizi ariko mwazayikuraho kuko natwe abanyarwanda mwaba mudufashije kuko ndumva ko mushaka kwagura no muri east africa kandi muzaba mukoze nta kibazo murakoze nawe ni ba terefebure murango murakoze alfred uri ku murongo wa telefone n'igitekerezo nari mfite uyu bwa mbere mbanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye yego murakoze nawe hanyuma nuko gusa nashaka kugira ngo kubera ko no i burundi iwacu jewe niyo nsanzwe mvuka ngaha mu ntara ya gitega hari abantu benshi usanga bafite iyo mpano ariko bakabura abantu bafata mu mugongo yego ese hari icyo mutegekanya kugira ngo dufate ko hari urwaruka usanga rushoboye mugabo rukabura abarufata mu mugongo ukaca usanga no mwabona ubuzima tuba tubayemwo bigira imbogamizi zo kugira umuntu ashobore kubaho ugasanga n'amashuri arayafite umugabo ashoboye mugabo abura n'umufata mu mugongo kumbuza uko mumaze kuba mugeze namwe k'iyo ntambwe yo kugera muri urwo rwego hamuronka ubushimwe mpuzamakungu bisaba ko mushobora kutuba hagufi natwo rw'urwaruka kugira ngo tugere kuri iyo ntambwe namwe mushobora gushikako yego rero niyo mpamvu nsaba uyu mutumire kugira ngo ego niyo mpamvu ndiko nsaba umutumire kugira ngo ashobore gushika aho abona byose bishoboka kuko eh, nk'ubu nkaje uyu munsi je niga muri kaminuza y'uburundi umugabo hari abo usanga ubu niyo kaminuza barayihejeje bafite ibintu byinshi bashoboye mu bintu byo- byo muri aritisi aritisike ariko wacu usanga babuze ukungene boronka ubasutena ibyo ndabivuga kubera nanje ndavyihe ndavyiziko muga nabuze n'abantu Yego.
tuja hamwe hamwe ugaca usanga nabuze n- na association no kwidirijamo nesha ndabibwira gute mugabo n- numvise ikiganiro nk'ico mwateguye bi- bice bimputsa numva ko mu mutima nanjye nshobora kuronka iyo option kugira mwumve yuko nanjye hari ikintu Yego.
mushobora kumfasha muri iki gihe murakoze murakoze nawe
yego Ego. gerageze gerageze kwishyura icyo kibazo cyanyu Mm, nk'uko nari nabivuze tugitangira ikiganiro Eh, natwe turabibona tu- turaronka benshi batwandikira batubwira icyo kibazo bafise akaba ari nacyo gituma twateguye uwo mugambi wo gushobora kugira amapepiniyeri mu ntara zitandukanye kugira ngo abo badashoboye gu- ku- ku- kugera aho hantu bashobore kuhagera Yego, ariko gusa byoba byiza kugira ngo mushobore kuba amapipiniyere ashobore gushika mu ntara zose ndetse n'ahantu hamwe hamwe hari igihe usanga dufate nk'intara ya mwaro murazi ko ari intara y'amerika vuba cyane ni mu ntara kure cyane Yego.
intara ya kirundo usanga ibyo bisaba muri ko murajyana izi ntara zo hagati gitega ngozi kayanza muramvya karusi ugaca usanga ni ibintu bitoroshe yego byose urumva aho ubonye biba bihagaze ku buryo iyo uburyo iyo uburyo bukwiriye budukundiye turashika hose yego yego murakoze cyane murakoze turagushimiye alfred icyo ni ukwita inspiration m- ku bandi basanzwe barakoze uyu mwuga haba uh, mu mahanga abakora ibyo bicapo bikomakomeye twavuze bishobora kugurwa n'amamiliyoni N- na- ni- ni bande mufatira ko ni ubuhe buhinga mufatira ko bwo hanze bubaha inspiration
Eh, nuvuga yuko ino uwo nahora ndabira ko kuva nkiri muto umuhisi riwari yari yari yitwa riwari yari umucapsi ada- adasanzwe ino yari acapa ibintu byinshi byinshi cyane rwose Eh, ino i bujumbura Eh, niwo nahora ndabira ko hama novuga mu mahanga hariho umu- umu- umutaliyano yitwa charles laveso akaba ari apana umutaliyano mu espanyol yitwa charles laveso niwe novuga yuko acapa ibintu byiza cyane rwose nkunda kurabira ko akarorero hama ku bijyanye n'amabondesine ndakunda kurabira eh, ku banyamerika abanyamerika bo muri disney walt disney akaba aribo bantu kenshi bakunda kutwansipira mu bijyanye n'amabondesine bagira ibintu byiza cyane Ah, hanyuma mwavuze ko mukorana hari abanyamahanga mufashanya ba- canke bagufasha muri ico gikorwa abo batubwira yego Eh, hari igihe dukorana n'abanyamerika mu bantu twoshimira bakunda kudufasha hamwe n'aba- n'ababirigi nibo bantu twavuga ahanini bakunda kutuba hafi baramaze kugutumira ukajayo ukaraba ingene bikorwa eh, haba aho mu burigi muvuze na amerika
oya oya ubwo rwego ntiturarugera ko mugabo turiko tura- turiko turasaba turabe yuko botwemerera kuko nk'uko nabibabwiye urumva yuko hari nka disney ikora ibikorwa nk'ibi by'iwacu tuba dukeneye kugenda kuraba ingene babikora mugabo nibaza yuko bizokunda n'ubu turaca- turacasaba akajambo ka nyuma wovuga turasigaye nk'umunota ah, ku bijanye n'uwo mwuga wo gucapa ah, n'ukugene wotera imbere nko mu bihugu byacu nko mu burundi Ah, ico ciyumviro c'ukubona hari abakibona ko umenga ni umwuga uri hasi ah, umuntu atoja mu mashuri arondera ah, gukurikirana uwo mwuga ko yayibesheho ubabwira ngo iki muri make cane Eh, icya mbere na mbere notangura ku babyeyi kuko urumva abo bose baza ngaha bafite ababyeyi babo kugira ababyeyi babo barekurire nuko bagiye barabona ibikorwa dukora eh, na edikasiyo duha ugubaruka rwabo novuga yuko bureka abana bagakora ibyo ibyo bakunda mugabo babifatikanyije n'ibyigwa ahanini baka- baka- bakiga mugabo bakabifatikanyije n'ibyo bintu n'uwo mwuga wabo baba basanzwe bakora hama ku bijyanye nabo ni n'igihugu nosaba yuko leta yafashe cyane cyane ubwo rwaruka kuronka eh, ayo maforomasiyo hanze murakoze cyane umutumire wacu shakira mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacafyi shaki art ari bujumbura mu burundi akaba yishinze gufasha abakiri bato ku bijyanye n'umwuga wo gucapa
aha mubona ngiye kuririmba si uko nimba we ku mutima ngomba ncuri nimba nereka abakomeye ko naho mugaye agahinda na n'akabonge binyukiye umutima sindabika kuyandemye ndabika kuri bene wacu bakomeye batata we ko naremwe ntiyabaremye umubyeyi iyo yibarutse bamugenza ngo yikuye icyo kibondo uwo mwana agakurira mu mbari anyegejwe ngo nuko atabaye nk'abandi iyo jyahabona iyo tukisha umuryango abamugaye bapfa n'ibyifuzo byiza ibyiyumviro n'imigambi yabo myiza bipfuza kwiga ntibabironke bagira imana bakiga bakayaminuza impamyabushobozi zabo zikabafakuza bakajya kwicara muhira kuko batotoye atawubumviriza ngo abakire ngo nuko bamugaye ngo nuko bamugaye
kundagara si ishaka ryacu gukomera si ubuhinga bwanyu byose bitangwa n'umuremyi wacu abamugaye nimudufate nk'ibicibwa abamugaye turi abantu nk'abandi imana ikunda
abamugaye turi abantu nk'abandi twiyegereze turemeshe ntitwihebure abamugaye turi abantu nk'abandi nimudukumire mu migambi n'ibikorwa by'iterambere abamugaye turi abantu nk'abandi twiyegereze turemeshe ntitwihebure abamugaye turi abantu nk'abandi shigikire dutere imbere
bene wacu bavukanye tahure mutegere neza kumugara si ugucumura iyi si n'imahindagu ntawo yizera ngo yibyacare ko bamwe twavukanye ubumuga abandi tukagira isanganya mu buzima mwoja mudutabuka twigira kure nk'akanuka Hey, ni kuki.
imiryango itatu yiyegereza
Hey, ni kuki.
imiryango itatu yiyegereza
ntitubabazwa no kubaho tumugaye tubabazwa no kubaho batugaya mwimura kimazi kandi hari ibyo dushoboye ye mu miryango jambo dufise mu gihugu nta ruhara tugira tubayeho nk'abatariho
mu miryango jambo dufise mu gihugu nta ruhara tugira tubayeho nk'abatariho
abamugaye ntibagowe ababakengereye bakabagaya baragotse barahemutse nimugarukira agateka kacu tubeho mu rukundo rwanyu abamugaye turi abantu nk'abandi twiyegereze turemeshe ntitwihebure abamugaye turi abantu nk'abandi nimudukumire mu migambi n'ibikorwa by'iterambere abamugaye turi abantu nk'abandi twiyegereze turemeshe ntitwihebure abamugaye turi abantu nk'abandi dushigikire dutere imbere
iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika